mwabandanya kumviriza ijwi ry'amerika mwiriwe nshuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika risamira ni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na jewe diane nahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya abategetsi bacu ntibatwumvira iki ntaco byavuyemo urabona rero ingaruka y'ibyo ataco byavuyemo twosaba rero ko mu by'ukuri nyamba byoshoboka iyi mifurege batatwubakiye ngo irengane igisagara ko boyisubiramwo bakayubakira bakayiha inzira imwe
uyu ni umwe mu banyagihugu w'umurundi aba muri komini buganda y'intara ya bubanza yaca ibitoke muri antunga avuga icyo basaba ubutegetsi ku kibazo cyo kwirinda imyuzurira iyo nkuru ijanye n'imvura y'isegenya yarayihitanye utwana tubiri turayigaruka ko handi hato turaza kandi kugaruka ku nkuru yerekeye inzego z'u rwanda zivuga ko zigiye guhiga n'abasize bakoze jenoside bagahungira irya n'ino mugume ku maradiyo yanyu nongere ngire mwiriwe ndanabaha ikaze nayo ndabiciye ku masonga mu kanya abana babiri baritavye imana kuri uno wa mungu biturutse ku mvura y'isegenya yaguye muri komine buganda y'intara ya cibitoke turi mu gihugu c'uburundi amazu atari make n'imirima navyo vyarononekaye umenyesha amakuru ijwi ry'amerika mu cibitoke variste nziko banyanka yanyarukiye kuraba uko vyifashe igisagara ca buganda kiri hepfo y'ibarabara rya bujumbura rugombo nico cahuye n'amasanganya aturutse ku mvura nyinshi yaguye kuri w'imana ivanze n'umuyaga w'igihuhusi umukuru w'umutumba gasenyi niyo nzima edi wasinzikaye cane yemeza ko iyo mvura yononye ibitari bike mu miryango y'abaraye babuze kubera imyuzure yateye igahitana abana babiri ntibari bafise ayo bacira n'ayo bamira mu gitondo cuno wa mbere umukenyezi irankunda bienvenu ntiyashoboye guha ikiganiro ijwi rya amerika kubera amarira aririra ikibondo ciwe cahitanywe n'umwuzure bigirimana pasikari umugabo w'uwo mukenyezi yariye umutima amenyo yabwijwe rya amerika ingene yakiriye iyo nkuru y'umubabaro jewe nari ku kazi ka misi yose numva bambikira ko umwana wagiye nayo mpamvu byabaye ngombwa nuko canza tugenda kurondera ariko ntibyabaye bigikunda ko tumutora ariho twarageze kure turenga nk'ibirometero nka bibiri mugabo kumbe yasigaye ruguru aho yagomeye maze kugoma baje mu nyuma niwe bamutoye yego iyo mvura y'isegenya yahitanye ubuzima bw'abantu n'ibintu abanyabuganda baraye bashikiwe n'ibyago bavuga ko itunganywa ry'igisagara cabo riri mu bituma haba imyuzure muri ino minsi imvura igwa ari nyinshi bafise ico basaba ico byaturutse ko ni ibintu bimaze iminsi biguma bigeramiye igisagara ca buganda mu mvo z'ubwa mbere ico nobona ni uko amaparasera yacu ntabwo ateguwe mu buryo bwa kijambere ni naho duta imfane ku vyerekeye amazi yigwirirana rirenze urugero ni leta yokora kugira ngo ibifise ububasha kugira ngo ibi byose bishobore guhagarara dufise ishavu rikomeye cyane na cyane cyane twarituye abategetsi igihe bariko barubakira ibarabara rya sojeye twabasaba yuko imifurege yose bayitwubakira bakayirenza igisagara nk'uko n'ahandi mu nyamitanga kagunuzi bagiye babikora ariko twebwe ico gihe abategetsi bacu ntibatwumvira iki ntaco byavuyemo none rero ingaruka y'ibyo ataco byavuyemo twosaba rero ko mu by'ukuri nyamba byoshoboka iyi mifurege batatwubakiye ngo irengane igisagara ko boyisubiramwo bakayubakira bakayiha inzira imwe amazi agafata umurongo bayubakiye ataca mu mihana y'abantu agenda aratwara ibintu by'abantu n'abantu musitanteri wa komine buganda emmanuel bigirimana aremeza ko hagiye kugira igikozwe kuri ibyo byo guca imigende y'amazi no gusabira imfashanyo imiryango irenga mirongo itanu idafise aho ikika umusaya kubera imyuzure yatumye uburaro bwayo busambuka abakozi b'imana bane bo mu idini rya emmanuel ahe buganda barakomeretse cyane baguwe ko n'impome z'urwo rusengero nk'uko byemezwa n'abajeje intwaro eka n'ibiti bicako umuyaga nkuba byarahenutse kubera igihugu ubuhusi ivyatumye haba ubukene bw'umuyaga nkuba abawukoresha aho buganda bagasaba ibikorwa byihuta byo gusanura uwo muyaga nkuba utunze abantu benshi muri komine buganda y'intara c'ibitoke evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika tukiri ku makuru yo ku burundi abarundi bagiye gutanga intererano y'amatora yo muri bibiri na mirongo ibiri hisunzwe itegeko nshikiranganji ryashizwe ku mugaragaro kuri uno wa mbere uko ritunganijwe n'abo rizokwega ni muri no nkuru ya mugenzi wacu mu burundi fidelite itanga ishaka
iryo tegeko rishyizweho igikumu n'abashikiranganje babiri uw'intwara hagati mu gihugu hamwe n'uw'umushikiranganje w'ikigega ca leta muri iryo tegeko harimo intererano abarundi bazotangaho isunzwe abafise n'abadafise ubuzi banyagihugu b'abirimizi n'aborozi iryo tegeko rivuga ko hazotozwa amafaranga ibihumbi bibiri ku nzu ku mwaka naho ugaruka rushikana imyaka cumi n'umunani imyaka isabwa kugira ngo umuntu atore naho yoba akiri umunyeshuri yiga mu mashuri yisumbuye canke muri kaminuza abo bazotanga igihumbi ku mwaka ku bakozi ba leta interano yabo izotangwa ku kwezi hisunzwe umushahara bakorera umushirangaji uri hagati mu gihugu pascal barandagiye mu kiganiro h'abamenyeshamakuru yabiciye ku mayange ku bakozi batarenze ibihumbi mirongo itanu zotanga amajana atanu ku kwezi abarenze ibihumbi mirongo itanu gushikana ku ijana bazotanga igihumbi kimwe ku kwezi guhera ku urenza ibihumbi ijana guhera ku ijana na rimwe gushika ku bihumbi amajana abiri bazotanga ibihumbi bibiri guhera ku bihumbi amajana abiri na rimwe kuvuga urenza amajana abiri gushika ku bihumbi amajana atanu wazotanga amafaranga ibihumbi bitanu ku kwezi guhera ku mafaranga ibihumbi amajana atanu n'ifaranga rimwe gushika ku muriyoni bazotanga ibihumbi mirongo itatu ku kwezi arenza nabo umuriyoni iteko nshikiranganje ritekanya yuko abo batanga umushahara wose ku kiringo cy'umwaka iyo ntererano umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu avuga ko izotozwa ku gushaka atagahato ku bw'uyo mushikiranganji bazogerageza gutahuza abanyagihugu ineza y'intererano ku gihugu babicishije mu nyigisho yamanaho biri uko iryo tegeko ritegekanya ko abakozi ba leta intererano yabo izokatwa ku mushahara tubaje umushikiranganji ko umukozi wa leta atazonyurwa n'izo nyigisho ko umushahara wiwe utazokorwako yishuye ati ni ukuri twebwe kugera kuri uwo mwanya n'iyi saha sinibaza ko hari umuntu n'umwe adashaka guterera aya matora kuko abarundi ubwabo nibo babyisabiye uwo muntu hamwe vyoshika avuga jewe sinshaka guterera yovyandika ikibazo ciwe kikigwa yotwandikira hanyuma ikibazo ciwe tukaciga kuko dushaka ko aterera ababigomba gusa jewe rero ico nzi nuko abarundi bose nukuri yemwe nta numwe ndigera numva avuga kubiri n'abandi kuri uwo mugambi wo guterera amatora iruhande y'abanyagihugu basanzwe n'abakozi ba leta iryo tegeko riravuga kandi n'iyindi migwi ishobora guterera amatora iyo nayo nk'uko pascal bandagiye yabivuze muri iyo migwi harimwo amashirahamwe atandukanye abarundi baba hanze ndetse n'amadini atandukanye ku bijanye n'iyo migwi yadondaguwe nta gitirinye izina c'intererano bazotanga pascal barandagiye umushikiranji w'intara hagati mu gihugu yavuze ko bazotanga uko barongowe mu gihe uzotanga wese intererano y'amatora azoronswa agapapuro kemeza ko yayitanze ariko resepise azoheza akagumana pascal barandagiye amenyesha ko abo mu mugwi ugizwe n'amashirahamwe atandukanye amashengero hamwe n'abandi abazoterera amatora bazoca bajana iyo resepise mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu mbere hakabayo n'igitabo bazokwandikwamwo kiriko kirategurwa nayo iryo tegeko rivuga yuko abantu bazotera amatora ku gushaka umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu yabajijwe ko utwo turesepise tutazoheza ngo dusabwe iyo umuntu agiye kurondera impapuro mu ntwaro canke ko utwo turesepise utazoba dufise azotora ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ivyo umushikiranganji na nyene yavyishuye izi resepise ni ukubwira ubwa mbere na mbere kontrole ishoboke kandi umwene gihugu ugira guha amafaranga ataca asigaranye uca umwe uramwivye so kugira ngo baze babukorere ko mu gutanga impapuro zisabwa mu makomine ivyo biba bitanguye kuba ivy'igitsure kandi atariyo mugambi leta ifise leta nta muntu ishaka gutera igitsure muri uwo mugambi mbega utatereye ntazotora hmm. nibazotora rero azotora koko nta naho bihuriye itegeko rigenga amatora rizoja mu ngiro mu kwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani naho iryo tegeko rigiyeho igitego cy'amafaranga akeneye mu matora yo mu bibiri na mirongo ibiri ntikirasohoka kugira ngo hamenyekane ahategekanywa kuzova mu banyagihugu ko angana ico umushiranganji w'intwaro hagati mu gihugu Pascal Bandagiye yabwiye abamenyesha makuru nuko igihe cyose amafaranga agenewe amatora azokwira bazoca bahagarika izo ntererano nayo itegeko rigenga intererano y'amatora rigiyeho mu kwezi kwa cumi na kabiri intererano y'amatora yatanguye gutangwa mu kwezi k'umunani aho umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza yafashe iya mbere mu gutera amatora atanze miliyoni zitanu abandi barundi barakurikiye kuva ico gihe na cane cane abari mu nzego z'igihugu n'abe abigira umugambi wo ku butegetsi CNDD-FDD ibujumbura fidelite ishatse ijwi rya Amerika fidelite ishatse urakenuye ndanasabe n'imbabazi kuko mu ntango nari nakwise itanga ishaka nta kantu rero kari kaciyemwo mudutunge mu kanya ca tubandaniriza mu Rwanda ariko imbere yaho akaruhuko gato
mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dukubitire rero mu gihugu c'u rwanda ubushikiranganji bw'imigenderanire y'ico gihugu n'ayandi makungu y'ubutungane na sentare nkuru bavuga ko bagiye kurondera ingene bata muri yompi abasize bakoze ivyaha vya jenoside bagahungira hirya no hino asumta kaboyi umenyeshamakuru ijwi rya amerika mu gihugu c'u rwanda araduha ibisobanuro ibi byatangarijwe mu nama yahuje inzego za minisiteri y'ubutabera y'ububanyi n'amahanga n'ubushinjacyaha bukuru n'abagize komisiyo y'ububanyi n'amahanga ubutwerere n'umutekano muri sena y'u rwanda kuri uyu wa mbere iyi nama yigaga ku kibazo cy'abasize bakoze jenoside bagahungira mu mahanga kugeza ubu bakaba bataracibwa imanza izi nzego zose zagaragaje ko u rwanda ruhangayikishijwe n'umubare munini w'abarenga ibihumbi mirongo irindwi baburanishijwe n'inkiko gacaca bagakatirwa badahari kugeza ibihugu bahungiyemo bikaba bitarigeze biboherereza u rwanda ngo baze kurangiza ibihano byabo ubushinjacyaha bw'u rwanda bwanavuze kandi ko bwamaze kohereza impapuro zirenga magana inani busaba ibihugu birenga mirongo itatu guta muri yombi abo bantu ariko kugeza ibihugu byinshi byarifashe kuri iki kibazo umushinjacyaha mukuru jean bosco mutangana yavuze ko uyu mwaka wonyine bamaze kongera gutegura izindi mpapuro magana atanu zigikorerwa amaperereza uyu mubare numara kurangira uziyongera ku bandi batari bake basabirwaga gutabwa muri yombi n'ibihugu bibacumbikiye bakaza kuburanishirizwa mu rwanda mutangana avuga ko ibihugu byinshi bikomeje kugaragaza ubushake buke bwo kohereza abakekwaho gusiga bakoze jenoside mu rwanda kuza kuburanishwa n'igihugu bakoreyemo ibyaha nyuma y'imyaka makumyabiri n'itatu mu by'ukuri ibihugu bimaze gukora akazi katari kenshi cyane kugira ngo abakoze jenoside bashyikirizwe ubutabera hari ibihugu bitandukanye byo muri afurika hari zambia hari malawi hari ethiopia hari uganda hari amasezerano ya sepejeri ibihugu byo muri sepejeri hari ibihugu byinshi dufitanye amasezerano ariko bitihuta kuyashyira mu bikorwa hari ikibazo kigomba gukemurwa ku rwego rwa politiki za minisiteri z'ubutabera minisiteri z'ububanyi n'amahanga zikavugana kugira ngo n'akazi k'ubushinjacyaha bukurikirane izo dosiye gashobore kwihuta umushinjacyaha mukuru w'u rwanda jean bosco mutangana avuga ko umurimo wabo wo gushinja ugomba kubanzirizwa n'ibiganiro byo mu rwego rwa politike byabuze za minisiteri z'ububanyi n'amahanga y'u rwanda n'iy'ubutabera mu rwego rwo kubanza kumvikana n'ibihugu byakiriye abo bantu umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga nduwungireho olivier yemeza ko batangiye ibiganiro n'ibihugu byakiriye abo bantu nubwo avuga ko bitoroshye hari ibiganiro bigamije kugira ngo dusinye dusinyane ayo masezerano ya extradition ibihugu tuzi ko bicumbikiye abajenosideri dusinyana ayo masezerano hari ibyadusubije hari amasezerano twasinye nk'uyu mwaka twasinye ngira ngo malawi zambia ethiopia ariko hari ibindi bitigeze bidusubiza hari ibihugu rero kandi tuzi ko bicumbitse abajenosideri benshi ariko bigenda buhoro cyane mu kubaburanisha ntabwo nk'ikibazo cy'ubufaransa ububirigi ndetse n'ubwongereza hari abantu bakorwaho iperereza mu bubirigi kuva icyenda na kane bamaze imyaka makumyabiri n'itatu bakorwaho iperereza tukaba rero twibaza tuti iperereza rishobora kumara icyo gihe cyose gute abatarabasubije murabigenza gute nk'ibyo bihugu bitabasubije tuzi ko hari ibihugu byakingiye ikibaba abajenosideri byo birazwi ariko hari n'ibyo bindi bihugu bifite ubushake buke tuzakomeza kuganira nabo minisitiri duhungire yasobanura ko minisiteri y'ububanyi n'amahanga yatangiye kwifashisha imiryango mpuzamahanga y'umuryango w'abibumbye n'umuryango w'afurika zunze ubumwe ku buryo hari icyizere cy'uko abakurikiranyweho ibyaha bya jenoside bafatwa binyuze mu buvugizi bw'iyo miryango asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
ntayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
turabandanya n'ibiganiro tubafitiye mu kirundi nyarwanda ibiganiro by'inshuro igira kane byahuje abarundi mu kiringo cy'iminsi cumi n'itatu arusha muri tanzania byasozerewe ku munsi wa gatanu uheze ati amasezerano abarundi bapfunditse yotuma igihugu gisubira mu ituze hamwe no mu nzira y'iterambere mu kiganiro muri isanga cuno munsi frederic nkundikije mugenzi wacu yavuganye n'abanyepolitike babiri bari bitavye ivyo biganiro leonce ngendakumana arongoye umugambwe sawanyafrodebu jacques bigirimana arongoye umugambwe FNL yongeye kandi aravugana na Ildefonse Rugema we n'umurundi akurikirana hafi ibibazo vya politike. Leonce Ngendakumana aratangura yishura ku kibazo catumye abarundi badashobora kwicara hamwe n'ikibazo co kumenya ivyahavugiwe. Reka tubatege amatwi.
nibyo twaragiye yarusha mu minsi iheze mu gikorwa cyo kubandanya turondera ingene abarundi twoja hamwe tukumvikana ingene twokubaka igihugu cyacu tukakibanamwo mu budasa bwacu igihugu kiragira ijambo kiragira ishusho nziza mu karere eka mbere no mu makungu nk'uko bivuze rero twamaze iminsi cumi n'itatu abantu benshi bibaza ko tutakoze ariko twarakoze kuko hariho ibitari bike twateguye turashikiriza umuhuza hama mu migwi naho nyine turabihanahana biragira icyo bivuze ko kugira rero ngo abantu bumve neza uko byagenze byaba byiza mudufashije tugafata intumbero yo kuvuga cyane cyane uko byari byifashe uko twabibonye n'icyokorwa kugira ngo abantu ntitwame duharira dutana ku mwikomo dutana ku ishavu ibyo twararonse umwanya ukwiye wo kubivuga tukagiranya ntacyo bimarira abarundi rero nagomba mvuge nti tuba dufatiye ku byari bihasanzwe bihari ibiganiro biriko bimara imyaka itatu byugururiwe i kampala hano birabandanya yarusha mu kwezi kwa kabiri k'umwaka nyine twageze aho tubishyira mu migwi ine ibyari bitekanijwe rero ubu kugira abantu babyumve neza kwari uko kuri ibyo bibazo twashyize mu migwi ine tubiharira ko tugakuramo icegeranyo bamwe bita akoro abandi bakacita seyedoruti niko byavugwa ngaho ibyo rero byarabaye ibyo twashyize ko mu kwezi kwa kabiri barabyushyikirije baratubwira rero bati ubu twiteze ko mubiganira ko mukajya mu migwi imigwi yarashinzwe umugwi wa leta nabo bari kumwe umugwi w'abatavuga rumwe na leta nabo bari kumwe haravuyeho n'imigwi ibiri mpanuzajambo ya sosiyete sivile n'abahoze barongoye igihugu cy'u Burundi n'umuntu atari mu mugwi ombudsman hanyuma rero twarakoze bamwe bamwe bose baragira integuro nk'uko niko ndabivuga turazihanahana hanyuma icyagoranye nk'uko bivuze ni inama za bose hariho ibyabiteye icyateye izo nama za bose icyo icyateye egome ibyo turabigaruka ko egome reka namwe mushigantahe mushigantahe Jacques Bigirimana amutubwira uko ikintu mwibaza coba catumye abarundi bamara iminsi 13 egome nivyo mushigantahe wonse ngenda kumana navuze ko hariho ibitari bike mwashoboye gushika ko ikintu catumye ariko abarundi baticarana kugira ngo batore umuti w'ibibazo byose bihari reka nawo umuti w'ibibazo byose ariko bagatore inyishu z'ibibazo byinshi bafitaniye hagati yabo nibi mwakoze nyakubahwa mugenzi kumpa iyo jambo hanyuma kandi ikinashaka kuramutsa nongera rero ngenda kumpa nongera ndamutsa na bose bari baratwumviriza icyo mumenya ni uko nk'uko yagiye kubivuga icyaranze ibi biganiro twari twagiyemo byavuye ahanini ku kudashaka kwa bamwe nk'uko mubizi umuhuza agitanguza ibi biganiro kibyugurura yashyizeho imigwi ibiri itarenga ashyiraho umugwi w'imigambwe yose yaserukiwe muri ibyo biganiro imigambwe iva mu burundi n'imigambwe yaserukiwe n'abagiye bava hanze imigambwe ya opozisiyo egisiteriyeri n'imigambwe ya opozisiyo interiyeri hamwe n'umugambi uri ku butegetsi abahoze ari abakuru b'ibihugu n'abo bise abakiteri politike abo akavuga ati hamwe na ombudsman na leta rero avuga ati abo mwebwe murumva ko muri abanyepolitiki haramutse hagize n'ikivamwo mwogishyira ko umukono nk'abanyepolitiki gira rero umugwi umwe ati abaserukira sosiyete sivile amashyirahamwe y'abakenyezi ay'urwaruka ay'abihebeye imana n'ay'abamenyeshamakuru namwe tubafashe nk'abahanuzi mujya guhanura mwongera mwunganira ibibazo byavuye mu byo abanyepolitiki baza bashikirije namwe gira umugwi wundi atagira imigwi ibiri munyumvirize abarundi batwumvirize batwumve atagira imigwi ibiri ati turazi yuko mwe mwamigambwe mwe tubashyize hamwe mu budasa bwanyu mu kutumvikana kwanyu mu bya politiki ati ariko turazi neza yuko imigambwe irongowe n'abahunze bahunze leta leta none iri ngaha yaje bahunze umugambi uri ku butegetsi none umugambi uri ku butegetsi wanyu ubu rero niko kanya kuko mwabantu mwe muvuga yuko mufite ibyo mwagiriza leta muyibyagirize muri kumwe muri ngaho ibihakane tubyumva muyibyemeze hama natwe turi ngaho kugira ngo tubacire urubanza ati nta kandi karyo atari uko mukorera muri uno mugwi umwe mwagirizanye muharire mudahezanyayo haba mugire icyo mwumvikanyeho tuti turabyemeye ati kandi iyi sare muyigumamwo mwese tuti turabyemeye bamwe rero bitwa ngo ni opozisiyo radikari barongowe na gwasagato harimo n'uyu mushinga ntahere wose ngera ku mana basize dushobora kwicarana n'ino migambwe n'igivuye i bujumbura mbere bakatwita ngo imigambwe iri mu kwaha kwa leta bongera bati ntidushobora kwicarana n'umugambi uri ku butegetsi baca baranga icyo umuhuza dutegetse batabyanze umuhuza akiri muri sare muri aka kanya turafite no mu undi mutumire turi kumwe na idefonse rwema ari n'umurundi bahanze aba mu gihugu cy'ubwongereza akaba ari mu barundi benshi cyane rwose batangaye kumva abarundi batashoboye bagiye arusha batashoboye kwicarana amasomo yandi mu minsi irenga cumi bahawe umushinga idefonse rwema mwiriwe neza mwiriwe neza umushinga ntawe nkundikije murashaka kutubwira ukuntu mwakiriye ibyabereye yarusha ukuntu abarundi bagiye bakamara iminsi cumi n'itatu bicaye hamwe ariko ntibashobore kwicara mu cyumba kimwe kugira ngo baganire ibibazo bihanze abarundi kandi tuzi ibibazo bihanze abarundi ari byinshi muri iki gihe twabuze ibibazo by'impunzi reka ubukene reka n'ibindi insiguro mwoduhaniye egome iyi nsiguro notanga hari insiguro notanga mvuga icyo twiyumvira cyotuma abo banyepolitike bahuriye arusha badashobora kumvikana cyane tugashobora no kubisigura mu yindi ntumbero twibaza tuti ubu muri iki gihe murabona nk'uko woroheje kubivuga hari abanyagihugu isinzi bagore hanze y'igihugu hari abagore hagati mu gihugu kubera inzara n'ibindi urumva rero twibaza yuko ubu abo banyepolitike ibyo boba bafise bagwanira bindi cyane cyane ibyicaro bya politiki bobishyira hambavu hanyuma bakaraba by'ukuri bakaraba by'ukuri ingene bogerageza kugira abo banyagihugu bave muri ayo magorwa barimo ariko rero icyo nayemeje kuvuga n'icyerekeye ingene abo banyepolitike tubahanura tukaraba ingene bo bari kugerageza bakumvikana mugabo ikibabaje ni uko muri iki gihe abanyagihugu twese turi abanyagihugu dushaka gutaha mu gihugu kugira twishyire twizane abanyagihugu bagore hanze ni benshi ubu rero nta n'icyizere tubona nta n'icyizere dufise cy'uko ibintu bishobora kujya mu buryo vuba idefonse mbega abanyapolitiki bariko baraganira bariko baganira ku muzi w'ingorane z'abarundi emwe aho rero ni icyo ni ikindi kibazo kuko murabona iyi arusha ibiganiro bya arusha bitwa yuko ari arusha ya kabiri muri azi arusha ya mbere uko byagenze ariko rero twebwe icyo twibaza tubona yuko burya barundi turafise ukuntu tutavugana ukuri ibyo rero nibaza ko ari kimwe mu bishobora gutuma naho nyine izo ivyo biganiro ataco bizoshika kuko ntiturubahukana ngo tuvugane ukuri eh tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru rya Amerika turi kumwe na Moses Moses amwiriwe neza muri hehe Pretoria muri Afrika yepfo yego ma izina ry'ikirundi ninde niyo niyo nkuru Moise duga kwijambo ikibazo cyimviro ego cyane ikintu gihagaritse umutima cyane nk'abanyagihugu usanga twaraje mu burundi tukajya hanze y'igihugu twarabonye ibiganiro bari bagiyemwo byamaze icyumweru cyose indwi yose iminsi umunani irenga ubwa nta kintu na kimwe byavuyemo ikintu kibitangaza ntitumenya neza ko abo banyepolitike bari bagiye bagiye kuyaga ku neza y'umunyagihugu cyane bagiye kuyaga ku neza y'inyungu z'iwabo icyo dusobana cyane cyane ni uko abo banyepolitike bakwicara hasi bakumvikana bagashyira ineza y'umunyagihugu shyira munyagihugu nawe nyine akiga nawe igihe yotaha mu gihugu cyangwa uri mu gihugu akumva ko gishyira akizana kandi agira afite amahoro nagenda yashyira ibigo byayo imbere ngo ni uko bahatse gutanga imbabazi ku bashatse gutembagaza ubutegetsi murakoze niyo nkuru uh, mozeza uh, mushantahe leonse ngendakumana ikibazo cya niyo nkuru ni ikibazo abarundi benshi bibaza murashaka kumubwira mukamwumvisha ukuntu abanyapolitike bari yarusha batariyo ku nyungu zabo bariyo ku nyungu ku neza z'abanyagihugu asa n'ubutabyemera cyane asa n'ubutabyemera kandi umuntu abirabye yohava abifata uko nakubwiye mu ntango y'uko mu ngorane zahabaye ari ukubera ko bamwe bagiye bafite ibyumviro byabo mu mutwe leta n'abo bari kumwe nabo batabyemera ko bari kumwe ariko bari kumwe kuko ibyemezo birahari bo bari bagiye bazi ko bagiye gutahukana ibiganiro n'urupapuro rw'inzira w'amatora wo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bataganiriye n'abandi ibyo rero bagiye babyishyize mu mutwe uko ariko urumva ko bigoye hari abandi bo muri opozisiyo nabo mu matavuga rumwe na leta bavuga bati ibyo biganiro ni ibiganiro bigiye gutahukana ibyo biganiro nyine byabereye aho mu burundi bigatuma abari ku butegetsi bigumira ku butegetsi bijandajandira atanakina ibiganiro bigaca bihera ariko jewe uko nabibonye abantu nk'uko aba bose bari kubabwira abandi babivuze ntituramenya neza icyo turi ko tubaganira icyo ari cyo harabiyumvira ko bari baganira gukingira ibibanza barimwo cyangwa gushyikira ibindi bibanza ndanije abantu bagwanira ibibanza barimo ndakumenyesha yuko tutazigera dutora umuti w'abanyagihugu tuzahora dutora umuti w'ibyo nyine mugo tuzoba ari umuti kuko ingane zizoguma reka nicyo kibazo c'umushantahe niyo nkuru mozeza tukibaze na mushantahe jacques bigirimana mwokumvisha gute niyo nkuru muzeza muravye ibintu vyabaye yarusha ko abanyapolitike bari yarusha batari kubashira inyungu zabo imbere aho gushira inyungu z'abanyagihugu imbere murakoze cyane je ndagenda babaze ndabona igihe umuhuza atumira abantu agatumira imigambwe n'abandi bose mwabonye yatumiye ku rutonde bari bagiye bitavye bagiye gukora iki abo bitavwe ni opposition radicale bari bagiye kurondera iki mbega ico barondera bakirondera kuri inde igihe leta igiye yari igiye gukora iki umuhuza igihe atwugururiye ibintu yavuze ati aha atari muri ku meza yaba ariko barasaba n'abategerezwa gutanga ati ijambo nsozereye ko mumenye ko mugiye kuganira gusabwa no gutanga mugiye kuganira la politike di done et de recevoir iyo migambwe none kabanya kubahwa ko leta yari ngaho o yankiye iki kugira iki sabye yankiye iki kwicarana n'usabwa ego mereka tubaze mushana Ildefonse Rugema mwavuze ko akizero gashobora kuba ari gake muri iki gihe ariko twumvise n'ibiriko biravugwa ako kizero karagabanuka gusumba amajambo twumva no gutanga no gusaba ivyo si vya bindi abarundi bama binuba mushana Ildefonse Rugema nibaza yuko ngira ntitubyumva kimwe ariko burya rero tubirabye burya abanyagihugu bumva ibintu mu nzira yoroshe kandi yumvikana ariko izo nshabwenge nabonye politike bama bashaka gushyira infobeko muri ibyo biganiro ntidushobora kumva ingene bashobora kuba bari bazi yuko bazoja arusha kuganira bakabitegura bagashikayo bakamarayo iminsi icumi irenga hanyuma bakavuga ngo ntibamenye neza icyo baganira n'icyo bataganira nuko rero nshuti bakunze ibijwi rya amerika akaba ari ngaha duce dusozerera ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya mu kirundi no mu kinyarwanda turashimira abamenyeshamakuru batorokanije amakuru mwashoboye kumva mu ntango yakoze fatuma rimasi karara yatunganije ibiganiro tutibagiye na enjeniyeri bari kumwe muhinga bw'ibyuma diane nahazwe nari kuri mikoro ku izina rya bagenzi banje bose turi kumwe mu ruganda rubategurira rukongera rukabashikiriza amakuru y'ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turahisango igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu mu yandi makuru tukiriko turaba tororokaniriza